Hello, my lovely people. How are you all doing today? I hope you are good. I greet you according to your time. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you are viewing from and the time you are viewing. So, the information reaching us right now, allegedly, is that Faonyash not blow, as in Faonyash not open, as breeze blow, Faonyash not open widely. you know say for this palace of ileife kingdom there are many nyash wey suppose to open you know when when breeze blow the nyash go just open like waa so this time around dem say dat olori mariam nyash don open as breeze dey continue dey blow you know say breeze go dey blow every time na yes na breeze go dey blow so they say that as queen nomi no dey for that palace of ileife kingdom they no they no go leave that woman alone i don't know wetin these people see for uh, for Kunomi nomi her eh, side i don't know wetin they see for Kunomi. as Kunomi, nomi dey her own o oh, dey her day come send her child to a particular school wey she want you know say as eh, today is still a kid Kunomi have to choose a better school a school eh, that she trust that will take good care of her child for her so as queen can't send this child for school you no know saying eh, people they monitor queen nomi they they spy her They know where eh, eh, her whereabout They come people say see the place wey queen nomi send that child to school They go bribe that person the owner of the school The man now that is no need to do this one according to what we are hearing allegedly the woman will get that school I be the man will get that school come dey um come dey leak everything about queen naomi um queen naomi's information to ooni of ife not also knowing that mariam also dey involve um mariam too dey involve mariam go still meet that person wey get dat school not knowing that that person wey get dat school and mariam get relationship o oh. im go meet that person tell am say abeg make you dey leak secret wey um her quinomi's uh, eh, information to them to her because oni no know say mariam too dey dey get information about quinomi and the thing come dey happen dey come dey happen you know say as as man dey if you dey work with the spirit of god spirit of god go dey reveal the hidden things for you as the thing come dey happen o uh, eh, god come reveal to olori mariam olori uh, eh, quinomi hmm, as god come reveal am to her she come see say dat place no no dey okay for her son again o oh. she come change that son, that her son from that school as she change that her son you know say before she change that son o oh, they don spy her spy her spy her come see where maybe if she if she drop her her son the road wey she go take go her way and wherever she want to go they come spy her spy her god come direct am make uh, somebody dey drop im child to school na im kunomi carry her car give one man like that. the man come dey pick the child from school come dey drop am you know dey go school run for that child for that main time until they start they started rumoring that Unomi don get a boyfriend that one no be the problem people go dey rumour yes if if they no use you talk uh, uh, gossip if they you no use you gossip you know you say you never grow mm-hmm. if they use you gossip you know say you you dey grow yes that is the thing even jesus sef dey use jesus gossip so as the thing come dey go as we know, Naomi come later change that child from that school oni come pick his own offence because all the information wey him dey get from there no work him e, e no dey get am again as oni come dey quarrel why why would uh, why would you change this child from this school that is my is also my child you know that she, that he have the right to say the school where his son go go and the school where his son no go go him no know say na na na spirit of god dey direct queen naomi whatever she dey she dey do as dem come dey go you know say queen uh, oni come dey uh, dey dey make noise you know on queen mariam mariam knows all, all about all this, thing she she come keep quiet she no talk again she no do anything again until one day wey oni talk that thing maybe reach uh, her ear she come say ah you, you you get right you get right to say where your son go go you know you get right until later later ooo oh, the thing come dey grow dey grow dey grow dey grow queen uh, ono um, Oni of come notice say dis the person wey get that school na olori mariams school eh, eh, olori mariams eh, abi aunty yes na im get that school so everything about her dey dey mariam hand because mariam fit bring something for that school give that woman make make dem give tade and tade go collect as long as na that school proprietor bring am so the thing come dey go when oni come hear about it hey oni was like because when oni was complaining that uh, eh, kunomi doesn't have the right to change the child school because sometimes oni will just go there and clear all the debt not that oni no not that kunomi cannot pay the debt o you know before kunomi will come they go tell am say your husband don come pay some certain uh, debt that you don need to worry yourself and kunomi go just relax because no be only her get that son that son na na eh, oni too get am so when this thing come dey happen only come notice say uh, mariam and the, the owner of the school na aunt na mariam auntie, where that woman be and that is why mariam have been saying that it's better this child go back to this school that that school is is the best school for the child you know when when oni was complaining that um, uh, eh, uh, eh, be change that child from that school mariam was like ah you, she she don have the right o she uh, tade must go back to that school that is the way tade so, suppose to go because the school is the best school you know she be saying on all nonsense wey dey come out from her mouth so that they go say that she's she's she's trying did she have any right to put mouth for tade's matter na then wey oni come hear am say ah na now after oni come no notice say uh, this mariam and that owner of the school na na dey get relationship Only come say na na I come notice wetin dey happen so is that why you say you are uh, recommending that school for my son because if see let me tell you you go dey do all the all the thing wey you go dey do for this palace but if you try am come my cross Tade side ah ah I go hey they say that Ooni blasted Mariam the, the short she he blasted Mariam out of the living daylight seriously they uh-uh. Oni was too mad at Mariam that he cannot hold his temper again. They said that if you see the way he was blasting Mariam, see oh, Tade, Tade Nikawo is no-go area. You don't have to cross. It is out of bound. Oh, no cross, no triumph, no just triumph. Uh-uh. Mariam was like, no be only school issue, but you know, Mariam can do undo. because anything wey come wey dey come out from mariam side go always be like mariam mariam dey go juju house mariam Marian can buy Tade, you know. So you no go blame Kunomi for bringing Tade out of that school. And the, the worst of it that Oni did not even know why Kunomi brought that child out of that school. See, it's, it's, it's very, very important that we, we listen to the Holy Spirit though. Yes, Holy Spirit, they go, they direct all the, the thing where we go to do. If we, if we give deaf ear, yeah, that is when we used to fall into temptation. So my sister, that is the gist and thank God that uh, uh, Ooni of Ife later noticed what happened because if not he will be making uh, trouble with Kunomi, not knowing the real cause of why Kunomi brought that child out of that school. Thank you so much for listening and please if you if you've not subscribed to this channel please subscribe. Love you guys bye.